Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan Diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa caamsaa 14 barri 2021 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akkam ooltan qophiilee har'aaf qabnu waliin wal simbarsiifna. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets Jeefrii Feltman caamsaa afurirraa jalqabee hanga kudha sadi daawwannaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessan xumuranii deebi'aniiru. Caamsaa sagalii hanga digdamii ja'aatti xiinxala filannoo duraa sadarkaa olaanaa waa'ee filannoo Itiyoophiyaa irratti siniif dhiyeessuuf jirra. Qophiin labataa kan har'aa immoo gaazexessaa Guyyoo Waariyoo fi mudannoo isaa dhiyeenya kanaa akkasumas jalqabamuu liigii kubbaa kaachoo afrikaatti fuulleeffata gulaalaan ejjennaa mootummaa yuunaayitid isteets calaqqisuus abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaaf tujubeen kunoo.
attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. tokkummaan mootummoota humnootiin waraanaa gargaarsa namoomaa kutaalee tigraay keessaa danquu isaanii mirkaneessee jira. gamtaan awurooppaa irra deddeebi'uudhaan gargaarsa namoomaaf naannolee maraaf daandiin akka saaqamu akkasumas loltoonni eertiraa battala gamasee akka ba'an gaafataa ture aanga'oonni itiyoophiyaa lamaanuu raawwachuuf waadaa innaa seenan dhugaan lafa jiru garuu danqaan humnootii waraanaan raawwatamu bakka rakkoon namoomaa sadarkaa hamaarra jiru dandeettii gandeen baadiyyaa dhaqqabuuf jiru danqee jira yoo xiqqaate uummata tigraay keessaa miliyoona shaniif tuqaa torba keessaa. kanneen miliyoona shaniif tuqaa lama ta'an gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa eeggataa jiru tokkummaan mootummoota akka jedhetti hanga caamsaa sadiitti uummata dhibbarraa harka kudha lama jechuun uummata miliyoona sadii qofaa gargaarsi qubsuma yeroo hatattamaaf meeshaalee kan nyaataa hin ta'in isaan dhaqqabe gargaarsa namoomaa ugguruu akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun seera gargaarsa namoomaa kan sadarkaa addunyaa akkaan cabsuu akkasumas lubbuu uummata miliyoonaan lakkaawamuu balaaf saaxiluudha. beela ittisuuf gargaarsi guutuu ta'e dhiyaachuu qaba kanneen yeroon gargaarsi akka hin dhaqqabne danqan seeraan itti gaafatamuu qabaa jedha ibsi tokkummaa mootummootaa biraa ba'e kun. naannolee sababaa walitti bu'insaan yeroon galmee filattootaa dheereffame godinaalee sadiirraan kan hafe sadarkaa biyyaatti filannoof namoota galmeessuun har'a kan xumuramu ta'u boordiin filannoo itiyoophiyaa beeksisee jira adeemsa galmeessuu keessattillee rakkoo guddoon hin mudanne jedheera. hirmaannaan dubartootaallee kan nama jajjabeessu akka ta'e daayireektarri koominikeeshinii boordii filannoo sooliyaanaa shimallis raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru ijoolleen barattoota yuunivarsiitii naannoo itti dhalatan dhaqanii akka filatan kan taasifamu yoo ta'u kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an bakkuma jiran taa'anii sagalee akka kennaniif kan yaadame akka yaadametti kan hin milkoofne ta'ullee ibsaniiru jedha gabaasii addis chakkol. waldaan ortodoksii itiyoophiyaa kutaan lallabaa maqaleef waldaan eebbifamtoota wangeela naannoo sanaa. ergaa abuuna maatiyaasiin darbe kadeggeran ta'uu ibsa barreeffamaan baasaniin beeksisaniiru ibsichi duula fixiinsa sanyiitu raawwatamaa jira jechuun kan paatriyaarkichaan ibsame raawwatamaa kan jiru keessaa qaama murtaa'e qofaa jedha wuxata darbe muummichi barreessaan sinodoosii waldatti abuuna yooseef ibsa kennaniin ibsi paatriyaarkichaa sinodoosicha bakka hin bu'uu jechuun ibsanii turan waldaa ortodoksii maqalee biraa ibsi ba'e kun. dararaa naannoo sana keessatti raawwatamu akka hin dubbanne abuunichi dhorkamuun isaanii bifa bittaa sirrii itiyoophiyaan itti jirtu agarsiisaa jedhan gochi dubartoota irratti raawwatame suukanneessaaf seenaan kan hin irraanfanne ka jedhu ibsi kun hambaawwan seenaa seena qabeessa ka tigraay irratti fuulleffatamuu kan abuuna maatiyaas ibsan sirriidha jedhee jira mootummaan itiyoophiyaa amaar eertiraa somaaleef tokkummaan emireetota arabaa walta'anii uummata tigraay irratti weeraraaf fixiinsa innaa oofan. uummata tigraayiif waldaa ishee gananiiruu jedha ibsichi dararaan uummata tigraay addunyaa keessatti argamee kan hin beekne dararaan bifa maraa raawwatameera akka jedhu ibsi kun paatriyaarkichaan dhugaa hin dubbatinaa akka jedhan ni balaaleffanna jechuun ibseera dhimma kanarratti waldaa ortodoksii olaanaa biraa deebii argachuuf yaaliin godhee milkoofne jechuun mulugeetaa tsibahaa maqaleerraa gabaaseera. gaanfa afriikaaf jila addaa yuunaayitid isteetsi ta'uun caamsaa afurii hanga kudha sadii bara kuma lamaaf digdamii tokkootti. masrii eertiraa sudaanii fi itiyoophiyaa daawwatanii kan turan jeefrii feltmaan daawwannaa isaanii jalqabaa naannoo sanatti geggeessan xumuranii jiran gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaa sadarkaa yerootti jijjiiramni isaan barbaachisurra kan ga'an yoo ta'u torbanneeniif ji'oota dhufan keessa murtiin irra ga'amu uummata kutaa sanaaf akkasumas yuunaayitid isteetsiif gara xumura tokkotti fida jedhameera. yuunaayitid isteets rakkoo kutaa gaanfa afrikaa kan walitti hidhata qabu irratti hojjechuuf cicha kan qabdu yoo ta'u kutaa gaanfa afrikaa tasgabbii qabduu fi dagaagde kan lammiiwwan biyyattii bulchiinsa keessatti sagalee itti qabaatan akkasumas mootummaan lammiiwwansaa fi itti gaafatamaa akka ta'an gochuuf deeggaraa turte. Kanaafis Itoophiyaa abbaa biyyummaa ofii qabduu fi tokkummaa qabdutu mul'ata kanaaf barbaachisa. Kana malees siyaasaaf gosummaa irratti hirkachuun addaan qoodamiinsi guutummaa biyyattii keessatti dabalaa deemuun akka yaaddoo uume ibsee jira. Miidhaan Tigraay keessatti dhaqqabee fi sadarkaan gargaarsi dhala namaa gamasitti dhaqqabaa jiru kan fudhatama qabu miti. Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee kan addunyaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf hojjetti. Walitti bu'iinsi gara jabinaa kun dhaabbate gargaarsi lubbuu namaa oolchu kan hatattamaan barbaadamu gamas akka dhaqqabu akkasumas kanneen dhiittaa mirga namoomaa fi hookkaraa dhaqqabeef itti gaafatamoo ta'an baruuf hojjannaa jedhan jilli addaa yuunaayitid isteets feltmaan muummicha ministeeraa abiyyi ahmadiif aangoota kanneen biroo waliin kan dubbatan yoo ta'u hegeree biyyattii irratti waliigaltee tokkorra ga'uuf dubbachuun rakkoo jiru akka furu dubbatan kunis mirga dhala namaa fi siyaasa lammiiwwan biyyattii maraaf kabajaa kennuun akka ta'e ibsaniiru humnootiin eertiraa itiyoophiyaa keessa jiraachuun immoo kaayyoo kana faallessa jilli addaa feeltmaan asmaraa keessatti pireezidaant isaayyaas afawarqii waliin ennaa dubbatan loltoonni eertiraa itiyoophiyaa keessaa battalumatti akka ba'an gaafatan gama kaaniin sudaan gara deemokiraasiitti ce'uuf yaalii gootu yuunaayitid isteets deggeruu akka itti fuftu hidha laga abbayyaa fi falmii daangaa sudaaniif itiyoophiyaa gidduu kan ilaaleen. michoota keenya kan addunyaa waliin furuuf hojjannaa jedhaniiru. Maanguddummaa gamtaa Afrikaatiin mariin hatattamaan akka itti fufu ibsanii Jeffrey Feltman kutaa gaanfa Afrikaatti akka deebi'uuf jiran beekameera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsi guyyoota shaniif ture gara waraansa guutuutti ce'uu mala yaaddoon jedhu hammaataa waan adeemeef Israa'el hidhattoota Faalisxiin irratti haleellaa geggeessituuf loltoota lafoo dabaltee jirti. gareen hidhate kanamaas gama israa'elitti rokkeettii waan furguggiseef jecha israa'el naannoo dugdee gaazaa warra faalistiiniin to'atamu irratti haleellaa madfiif qilleensarraan waan geggeessiteef gam lamaanuu walitti dhukaasaa turan dubbiimaan waraanaa israa'el akka jedhanitti israa'el xiyyaarawwan waraanaa dhibba tokkoof jaatamaaf murna waraanaa lafoo birgeedii sadii akkasumas taankiiwwan gargaaramuun haleellaa sana geggeessite jedhan humnoonni ittisaa israa'el loltoonni isaa yeroo ammaa dugdee gaazaa haleelaa jira jechuudhaan ergaa tuwitarii maxxanseen beeksise. boodarra immoo quunnamtiin keessoo waldha'uu maqaa jedhuun loltoonni isaa israa'el keessaa meeshaa gurguddaa dhukaasuu isaanii ibsee jira leentinant joonaattaan koonkiriikuus akka jedhanitti israa'el gaazaa irratti kafuulleeffatteef waggoottan darban keessa holqa hamaas tolche ilaalchiseeti jiraattonni gaazaa kanneen naannoo daangaa israa'el jiraatan rooyitarsiif akka mirkaneessanitti naannoo isaanitti loltoonni israa'el hin argaman garuu meeshaalee gurguddaa hedduuf haleellaan samiirraanii raawwatamuu ibsaniiru. lola guyyootaa booda golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa yaaddoo yuunaayitid isteets biraa dhiyaateen karoorri walgahii sana geggeessu boodatti erga harkifatee booda dilbata dhuftu walgahuudhaan haala jiru irratti mari'achuuf waliigalee jira pireezidaantiin yuunaayitid isteets joo baayidan roobii darbe israa'el ofii isheerraa ittisuuf mirga qabdu deggeruu isaanii ibsanii lolli sun dafee raawwata abdii jedhu qabaachuu isaaniillee beeksisaniiru raabsiin boba'aa kutaalee ameerikaa keessaa guyyoota ja'aaf rakkoon isa mudachuun. rifaatuu erga uumee booda kan haleellaa marsariitiirraa raashaan itti matamte kan daarkisaayid jedhamuun danqamee ture amma itti fufee jira kanneen konkolaataa oofan akka hin rifanne pireezidaant joo baayidan dubbataniiru kun yeroodhaaf waan ta'eef guyyoota ittaanu keessa boba'aa barbaachisuun ol bitachuun hin barbaachisu jedhan pireezidaantichi buufataaleen boba'aa gurguran gatii ol kaasuurraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru. yeroo akkasii uummata boba'aa bitatutti hin fayyadaminaa jechuudhaan waayit haawus irraa dubbataniiru eenyuyyuu fedhii maallaqaa guuttachuuf yeroo kana uummatatti fayyadamuun qabuu jedhan ujummoon boba'aa ameerikaa guddichi kan koloniyaal jedhamu hojii isaa bifa amansiisaa ta'een jalqabuu gamalaaleen fooyya'in argamsiisee jira kanaaf dhiyeessii oomisha keenyaa gabaawwan itti fayyadaman hedduuf raabsuu jalqabuu keenya gabaasuu dandeenya jechuudhaan kaampaniin sun kamisa kaleessaa ganama ibsa baaseen beeksiseera hanga har'a waareetti sirni gabaa keenyaa nuti tajaajilu martinu oomisha akka argatu goona jedhee jira. namoonni talaalli vaayirasii koronaa guutummaan fudhatan haguuggii afaaniif funyaanii kaayyachuu dhiisuu danda'u walirraa hiiqinsa hawaasummaas dhaabuu danda'u jechuudhaan aangawoonni eegumsa fayyaa yuunaayitid isteets beeksisaniiru haa ta'u malee geejjiba uummataa sakamiinuu hospitaalota manneen hidhaaf qubsuma namoonni mana jireenyaatiin ala ta'an keessa jiraatan keessatti maaskii kaayyachuun barbaachisa yeroo itti haalli idileetti deebinu akkasii martinuun keenya hawaan eegaa turre jechuudhaan oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. caamsaa sagalirraa jalqabee hanga digdamii ja'aatti xiinxala filannoodhaa duraa sadarkaa olaanaa waa'ee filannoo Itoophiyaa irratti gaggeeffame booda naashinaal deemokiraatik inistituut yookaan ndi'f intarnaashinaal rippaabilikaan inistituut yookaan irri. gabaasa waloo dhimma qophii filannoo Itoophiyaa waxabajjii shan karoorfametti fuulleffatu baasanii jiru. Bafiqaaduu Moradaatu dhiyeessa.
Dhaabbanni Naashinaal Dimokiraatik Inistituut yookaan NDI fi Intarnaashinaal Rippaabilikaan Inistituut IRI jedhaman waloodhaan gabaasa baasan keessatti filannicha ilaalchisee abdiidhaa fi shakkii isaanii akkasumas egeree nageenya biyyattii mirkaneessuudhaa fi hin fayyadaa yaada jedhanii ibsaniiru. Filannoon Itoophiyaan waxabajjii shanii bara kuma lamaaf digdamii tokko taasisuudhaaf deemtu jijjiirama biyyattii keessatti jalqabame irratti dabalata ta'ee akka mootummaan biyyattii hirmaachisaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabaatu taasisaa jedhaniiru. Haa ta'u malee rakkoon dhabiinsa nageenyaa bal'inaan jiruu fi walitti bu'iinsi eenyummaa irratti hundaa'e. Galmee kaadhimamtootaatii fi filattootaa irratti dhiibbaa uumeen. Hojiin boordii filannoo biyyattii akka boodatti harkifatu taasiseeraa jedha gabaasni kun. Mootummoonni naannoo tokko tokko boordii filannootii fi gargaarsi isaan godhanii dadhabaa ta'uunsaa paartileen tokko tokko filannootti hirmaannaa gochuurraa of qusachuun isaanii yookiin dhiisanii ba'uun isaanii rakkoon dhibeen koronaa uume waan adeemsa filannoo irratti mul'ataniif filannichi mudaa akka qabaatu godheeraa jedha gabaasni kun. Bu'aa jijjiirama bara 2018 jalqabame keessumaa hirmaata dubartootaa irratti jijjiirama uumame akka tarkaanfii gaariitti kan fudhate gabaasni waloo kun rakkoowwan jiranii akkuma jiranitti ta'ee filannoo nama geggeeffamuuf deemu fuula duratti haala amanamaa ta'e uumuudhaa fi akka bu'uura gaariitti akka ilaalamu ibseera. Yaada gorsaa qabxii 12 of keessaa qabu dhiyeessaniiru dhaabbileen lamman kun. Kanneen keessaa paartileen siyaasaa hunduu warri filannoo irratti hirmaatanus ta'e warri hin hirmaanne jeequmsa kaasuu irraa of qusachuu, jeequmsa jibbiinsa irratti hundaa'e irraa of eeggachuu, nageenyaa fi waamicha gochuun isaan irraa kan eegamu akka ta'e kan gaafatu isa jalqabaati. Boordiin filannootii fi paartileen muddama filannoodhaan walqabatee dhufuu danda'u hir'isuudhaa fi walitti dhufanii haasa'uu qabu. Karaa waltajjii waloodhaan ijaarrataniin Seera baafatanii akka kabajan miseensonnii fi deggertoonni isaanii akka waliigaltee hin cabsine gochuu akka qaban gaafateera. Guyyaa filannoos ta'e isaan duratti COVID-19 balaa inni geggeessaa jiru yaada keessa galchuudhaan of eeggannoo taasisamuu qabu irratti qajeelfamni ifa ta'e kennamuu qaba. Mootummaan federaalaatii fi kan naannoo akkasumas boordiin filannoo hirmaannaa dubartootaa jabeessuu irratti akka hojjetanu gabaasni kun gaafateera. Dubartoonni galmaa'uu, sagalee kennuu, kaadhimamuu, taajabbii irratti hirmaachuu, itti gaafatamtoota filannoo ta'anii akka isaan hirmaatanu taasisuun barbaachisaadha. Qophaa'insa filannoodhaaf godhamu irratti mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo waliin ta'anii gargaarsa barbaachisaa ta'e boordii filannootii fi gochuu akka qabanu kan yaada dhiyeesse gabaasni kun. Sadarkaa adda addaa irra kan jiran itti gaafatamtoonni mootummaa filannoo irratti bilisa ta'anii akka adeemsa filannoo mijeessanu gaafateera. Namoonni haala adda addaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bakka adda addaa jiran bakka jiranitti haalli filachuu danda'u mijaa'uufi qaba. Walamantummaa uumuudhaaf akka danda'amuuf boordiin filannoo amma aanaatti gadi bu'ee waa'ee namoottan galmaawamanii karaa seera qabeessa ta'een galmaamuu isaa hirmaattotaa fi ibsuu akka qabu yaada kennaniiru. Uummanni waa'ee filannoo irratti beekumsa gahaa akka qabaachuu danda'u warra dhimma hawaasaa siviilotaa irratti hojjetu yookiin dhaabbilee miti mootummaa akka isaan uummataa fi barumsa filannoo kennan haalli mijaa'uu qaba. Dhaabbileen miidiyaa filannoo irratti gabaasa madaalawaa ta'e dhiyeessuu haala dhugaa ta'e addaan baafachuu odeeffannoo dharaarraa akka of qusachuu qaban gabaasni kun gaafateera. Gaafa guyyaa filannoo taajjabtoonni ga'een isaan taphatan guddaa ta'uunsaa beekamee dhorkaa adda addaa irraa bilisa ta'anii akka taajjaban haala mijeessuun barbaachisaa akka ta'e gabaasa kana keessatti caqasameera. Dhumarrattis uummanni ba'ii filannoo kanaa irratti akka amantaa qabaatuu fi boordiin filannoo haala hirmaachisaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabuun akkaataa dhuma filannoo ibsa kennuu akka qabu gabaasni naashinaal dimokiraatik inistituut ndii fi intarnaashinaal riippaabilikaan inistituut kun filannoo Itoophiyaa waxabajjii shanii kuma lamaaf digdamii tokko godhamu ilaalchisee gabaasa waloodhaan baasan irratti gaafataniiru.
amma immoo gara qophii labataa kan tigistiin qophaa'etti dabarra.
Qophii labataa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa qophii labataa wajjiniin ani tigisti gammeeti gara dubbii ijoo. Keessummaan kiyya har'aa gaazexeessaa Guyyoo Waareewooti. Hacaaluu Hundeessaa bara darbe ajjeesamuu isaa dura yeroo dhumaatii gaafiif deebiisa wajjin geggeesse. Akkuma beekamu immoo sagantaan sun Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti dhihaate guyyoota booda artist Hacaaluun ajjeefame. Namoota ajjeecha Hacaaluu booda yeroo jeequmsi turetti shakkamanii to'annaa jala oolfaman keessa immoo tokko ture. Booda garuu manni murtii mirga wabiitiin isa gadhiiseera. Guyyoon amma Itoophiyaadhaa karaa daangaatiin bahee biyya ollaa keessa jiraachuusaa ibsa. Waan oggasiif ergasii ta'e akkasumas. jireenya fi hojii isaa irratti jijjiiramna akkamiifaa ergasii akka uumame irratti wajjin mari'anneerra gara hojii gaazexeessummaa akkamitti akka seenterraa kaanu.
Harka caalaa reediyoo gubbaa hojjechaa ture. Reediyoo gubbaa poozishinii baay'ee hojjedhe. BBC gargaara pirooduusara ture, pirooduusar ture, dhiyeessa qophiillee ture. Kanaafuu reediyoo baay'inaan beekamtu tokko gara Boorana Affaa Oromiyaa keessatti hin beekamti. Walee dammaa sagantaa jedhan tokko. achirra pireezentarii ture eege kum lamaa fi kudha saddeet gara dhumaatti oromiyaa miidiyaa neetwork biyyi seenennaani achitti dabalamee jechuu yeroo sun maastersi kiyyallee waan barachaa turee fi yuunivarsiitii finfinneetti keessummaa OMN namoota gargaara itti dhiyeessaa ture moora immoo warri siyaasaa yoo chaansi argadhus warri siyaasaa tokko tokko fidee namoota akka Juunadi Saaddoo pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Abbaa Duulaa Gammadaa, Taayee Dandaa, Maraara Guddinaa, Baqqalee Garbaa namoota polotikaa siyaasaa bebeekamoo kan fiffidee gaafii jajjabduu gaafachuu jalqabnaan namootni moor jaalatanii sagantichi sun qarqara keessummaa jedhamee jalqabee garsiiras filaagship intarviiw saayilii sun jijjiirame saatuu ammoo yuunivarsiitota dhuunfaafaa barsiisa ture Rift Vaalii kaampaasota Finfinnee keessatti paartaayimiillee leeksharaa ture.
Kuni bara kuma lamaa fi kudha saddeeti yeroo sun immoo yeroo muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed gara aangoo dhufanii jijjiiramni adda addaa mul'achaati ture. Keessumattuu karaa dirree miidiyaa babal'isuu irratti fooyya'insi ture jira. Haala hoggas ture walabummaa miidiyaa walabummaa piresiitiin wal qabsiiste akkamitti yaadatta?
Haali jirgaarii ture midhaagaa ture yeroo san yeroo jijjiiramaati miidiyaa qofaa miti fiichariin jiru akka waliigalaattu poolitikaan biyyattii. sadarkaa tokko ceedhanii namuma achihee ture eegee irratti dubbiin deemte deemte deemte deemte waraan bilisummaa oromoo kanaaf mootummaa wal hoomii jalqabnaan namooti nagaa jidduun miidhamuu jalqabnaan moornimsiillee pirooduus waan goonuu fi dubbiin gaazexeessummaa waan mootummaan hin feenu hojjechuu irratti dhiibbaan nu jabaachuu jalqabe anammoo keessumatti yeroo naannoo kooyyeffachee suni wal qabate kooyyeffachee gaaf kennan suni gara lixa kana amboo dabalatee jiddugaleessa oromiyaa kana pirootestos jiran sun guutumaa sana gabaasa ture. achumirra jalqabanii sakuuritiin mootummaa intimidees nu godhu jalqabdaanini yeroo suniyyuu dhufanii na sosodaachisa turanii achi miidiyoomatti himee jilaan deemne kanaafuu joornaalizimiin jalqab kum lamaaf kudha saddeeti keessa midhaagaa ture eegee irratti hin jijjiiramte dubbiin.
Bara kuma lamaaf digdama keessa hidhamtee turte manni murtii boodarra mirga wabiitiin si gadhiiseera.
Ani man taa'ee ture du'a caaluu yeroo dhageenye. Faayinaalii guyyaa kudhaniin boossee'a. Adawwaan tokko hin beekni dubbiin qabu maal jedhanii maatii tiyyi marsanii nam torbiduu dhagaanii achiin duuba maatiin tiyyi sababa hidhamtuuf hin qabdu ani qaamolee gurmooftee namiiti calla sodaadha waan hojjedhu irra konfidensi qaba Kanaafuu yoo qaamni mootummaa qulqullichi dhufe nagaafas bakka jiretti maa jedhee foloo godhanii dhufanii na qabanii jechuudha. Himati ammoo ani ittiin hima sabka jalqaba guyyaa caaluun ganam isaa OMN irra ba'ee akka namooti waliin jeessan wal balleessan OMN irra yaamis godhe akka namni wal balleess godhe isaa jedhan himati jalqaba kana. Halammeessoo ammoo gaaffiif deebi'a caaluun geessaa waliin gootu kuttee jedhan. Murtii yeroo torboon na deemsisanii piroosesiin isa dheeraa. Ani caaluun duun dura guyya lama hujirri hin jiruyyuu guyya lamaan durayyuu kanaafuu hawwaan kan keessa hin jiru. Halammeessoo hin tarba caaluu kutti jettaan. Gaazexeessaan ilittiin ilaale waddaan baafat qaba. Perspektiivii kiyyaan waan midhaa keessa baasee idii sarkii wadeeyyaayyuu midhaasin. Achi keessa yoo seerii nagaafachiis jiraate nagaafadhaa jedheen amma murtiisin. Kunuusi gaazexeessummaati akka itti hubadhu waan barbaachisa yaayyuu dabarta. Himati ittiin himatan beekles baqa waan ittiin na himatan dhabanennaan kan na dhiisanii jechuudha.
Ergaman hidhaati baatees amma biyya jirtu kanatti odoon bahin jechuudha amma tokko biyya turteettami.
Yaa biyyi keessa mirgaa biis neegii gadhiifameen boodallaan naannoo ji'a shan hojjaa ture. Amma murtii onaa yaamanii ni taa'in deemedhe eegisu namni ittiin deebine. Alleen ammoo meeshaa hiifaa qabamuu dhageenyaan uummata Oromoo birri gargara na gargaara ture qarshii uummatni na gargaartu hin cufa akkaawuntii guutuuf firiis godhanii kompiitaa waan amman keessa fudhachuuf narra fudhatanii achi bakka naa kennaa meeshaa kan jennaani oliyyadhi maani dubbina deebifnaa fudhadhaa jedhee meeshaan ammoo keessa hin jiru jedhee dhiisee ture duubirra dubbiin ammallee nageenya kiyya shakkennaan biyya ba'uuf murteessee jiru.
Karaa feesbuukeetii torban muraasota dura waan maxxansiteetu jira. Odoo viiza qabduu buufata xiyyaaratti akka ugguramte suuraa adda addaallee maxxansiteetta.
Haqa jira keessa uummata beekuu qabaadhee waan feesbuuk irra qoore. Jeneraalee himanidhaati baheen duub dubbina jabeessan. na hordofanii manki cufayyuu naannoo guyyaa shaniitiif ander haawus irratti na turtan aannan daa'imni kiyyaa bitanii seen cufayyuu sadarkaa itti sakatta'u ga'uu gaanii ani wanni kun jajjabaatee haali jirnaa ta'u didee bakka labsana deemuu qabaa jedhee murteessennaan eerpoorti irra yeroo sadii ol na deebisanii immigireeshiniin biyya ba'uu nan dhoore mani murtii biyya ba'u yookaan tiraabil baanin narkaa hin jiru garuu sabalaa akaalno jedhanii irra deebiin.
karaa biraatiin haala itti mana hidhaatii bahee fi dhimma meeshaa isaa amma irratti kaase kana akkasumas immoo maallaqa baankii keessaa qaba jedhe ilaalchise waajjira abbaa langaatti itti aanaan ta'an obbo Fuqaadus Aggaa dubbiseen ture.
Kanisaa rakkoon hin jiru iyyannoo fidate erga meeshamne oggaa tokko taree taa'aa jiraa miti akkuma beekamu oomishamu baate meeshaan isaa qorannoof kan qabatamuuf hin jiru maalinni inni illee gaafanne ta'a malee agammaa wanna turu miti kanisaa rakkoon hin jiru. Mirga qaba namni tokko hin shakkama wanta shakkamisa irratti qorannoon gaggeessita ragaan hoo jiraatee himatama yookaan immoo erga mana hidhaatii bahee booddee mirga wabiisaa erga argamee fi booddee wanta sodaachisuun hin qabnu mirga kan hin qabnu hoo gocha akkanaa jiraate iyyannoo fidanii nama akkanaatu akkana gana goraa jira odoo jedhee nama sana irratti qorannoo gaggeessina malee mirgi isaa dhibbamuu irra hin jiru. Bakka buufata xiyyaaraatti immigireeshinitu hojjeta immigireeshiniin haala eenyutu isa oorguu danda'are kan aangoo qabu isaanuma barachitti manni murtii haa ba'u jedhee mirga wabii eegeefi nutis simannaa irratti hin banne gallakkisnee jirra. Namni kana hojjetuu barbaadus hin jiru sirni akkanaatis hin jiru garuu hojuma mootummaa keessa ta'anii namni tokko dhuunfaadhaan yakka hojjetuu hin danda'a aangoon ala hojjechuu hin danda'anii namni aangoo isaatiin ala hojjetee seera cabsee mirga namaa akkanatti sarbu kun hoo ragaa arganne wanti ittiin gaafatamneef komii qabuun bakka baay'ee nama isa bakka bu'een dhiyeessuu hin danda'a hoo danda'ee qaamaan dhiyeessuu hin danda'a. gaafachuu irratti rakkoon hin jiru.
Waajjira koominikeeshinii poolisii federaalaa irraa obbo Jeelaan Abdii gama isaaniitiin himatan waan guyyoon himatu kanarratti wanni beekan akka hin jirre natti himanii garuu namni kamuu sodaa nageenya qabaannaan yookaan sodaachisoon irratti geggeeffamnaan gara poolisii gabaafachuu akka qabu yaadachiisan.
Namni sodaachisee jira fiddibeetii ani fiddibeetiin bilisaan nagadhiisee namni deebi'eetiin namni biraa poolisiin biraa na sodaachise waan jedhu namoonni biratti iyyate hin jiru. Ifa wanni marti isaa akkaataan itti deeman waan jiruuf namni nama sodaachisus hin jiran akka fakkaatu yoo jiraate immoo namichi sun akka nama dhuunfaatitti nama tokkorra raawwata malee poolisiin waan akkanaa wayita maran dalaga jechuun hin danda'amu. Waan fiddibeetiin gadhiise poolisiin keessa seeneetiin maaliif baate jedhee namicha wanni olii gad oofuuf illee hin jiru. Kun waan seerarra ta'e heeraaf seera biyyattiirra waan ta'e waan ta'eef innosanti farsaniidha barinni. namni biraa maaliif isa barbaada ka jedhu nu namni nu biratti iyyate hin jiru poolisiin nu ka dalagu heeraa fi seeraan dalagu.
Dhaabbata mirga gaazexeessitootaa eegsisuudhaaf hojjetu CPJdha. Bakka buutuu biyyoota uffeessa haaratii gadi hin ta'an Mutookii Moomoo yeroo guyyoon mana hidhaa turetti dhaabbatichi akka hin hiikamneef falmaafii turuu ibsanii hunduma isaaniituu odeeffannoo naa kennaniif galateeffachaatiin sagantaa kana xumura. liigiin kubbaa kaachoo afrikaa yeroo jalqabaati dilbata dhufu kana ruwaandaa magaala kigaali keessatti jalqabama dorgommiin garee kudha lama hirmaachisu kun dhaabbata kubbaa kaachoo biyyoolessaa ameerikaa nba'n ispoonsarii godhama kubbaan kaachoo afrikaa keessatti san hunda baramaa miti garuu bara 1960 keessa ardittii keessatti taphatamuu jalqabuu seenan agarsiisa. dorgommii ammaa kana an adda godhu garuu ijoolleen afrikaa naashinaal baaskeetbool asooseeshinii nba an ameerikaa jechuudha keessatti taphatan an akka haakiim oljowan naayijeeriyaa irraa dikembe mutobo dimokiraatik riippabliikii koongoo akkasumas luol deng suudaan kibbaarraa hirmaachisuudha deemusaati. qophii labataa irraa kanumaan xumureera torban mata duree biraa sagantaa biraatti walitti deebina ani tigisti gammeeti.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bakka maraa weerara COVID-19 dhaabsisuuf addunyaan wal ta'uu qaba. Sun akka ta'uufis yuunaayitid isteetsi hoogganuu qabdii jechuudhaan ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Antooni Bilinkan dubbataniiru.
There is no country on earth that can do what we can do, both in terms of developing breakthrough vaccines and bringing governments.
Lafa kanarra biyyi kamiyyuu gama talaalii bu'a qabeessa oomishuutiin mootummoota waaltaalee daldalaaf dhaabbattoota sadarkaa addunyaa walitti fiduutiin weerara kana guutummaatti dhabamsiisuudhaaf akkasumas yaalii fayyummaa uummataa waarinsa qabu qindeessuu gama laallateen waan nuti hojjechuu dandeenyu kan hojjetu hin jiru.
Bilinkan seenaa dhala namaa keessatti weerara akkaan lubbuu galaafate gara dhabamsiisuutti fiduu gargaaruudhaan hoogganni Ameerikaaf malli Ameerikaan qopheessitu maal hojjechuu akka danda'u irra deebi'uun addunyaatti agarsiisuu ni dandeenyaa jedhan. Ameerikaan dursitee tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an fudhatteetti jedhaniiru.
Congress recently provided more than $11 billion for America's global COVID response.
koongireesiin dhiyeenya ameerikaan weerara covid 19f deebii akka kennituuf doolaara biliyoona 11 gumaachee jira nutis lubbuu oolchuudhaaf tajaajila talaalii bal'aa fi walgitu akka hunda walga'u deggeruu dabalatee mala hedduu gargaaramna akka biraa covid 19 fidu gareessuu fi biyyoonnis weerarri yoo isaan mudate akka qophaa'an gargaaruudha.
fayyummaa addunyaaf akka biyya gumaacha olaanaa gootutti. yuunaayitid isteetsi sagantaa walta'iinsa talaallii biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessaan ga'uuf tolfame kan koovaaks jedhamuuf doolaara biliyoona lama gumaachiteetti biyyoonni kabiroon waadaa seenan ennaa guutan ameerikaan doolaara biliyoona lama kabiroo kennuuf waadaa seentee jirti yuunaayitid isteetsi duruu biyyoota hollaashee meeksikoof kaanaadaadhaaf talaallii liqaadhaan kenniteetti kanaaf ameerikaan talaallii ga'an hundumaa akka ga'uuf. michoota addunyaa kanneen oomishan waliin ni hojjetti dhumarrattis ameerikaan weerara gara fuula duraatti mudachuu mala dura dhaabbachuuf qophii barbaachisu ni gooti jedhan bilinkan.
kun biyyoonni iftoominaan ogeessota sadarkaa addunyaa waliin odeeffannoo wal jijjiiruu gaafata maallaqa dandeettii rakkoo dura dhaabbachuu fi itti gaafatamummaan akka jiraatu barbaanna akka kanaan biyyoonni martinuu. weerara ittaanu ittisuudhaaf atattamaan tarkaanfii fudhachuu danda'u. Kanaaf maal akka uumameef weerarri kun attamiin akka jalqabe qorannoon guutuuf ifa ta'e akka geggeessamu dhiibbaa gochuutti fufna. Deebee lammata akka mudannetti.
Galmaawwan kana bakkaan ga'uuf ministirichi Bilinkan Geel Smiiziin dhimma COVID-19f deebii kennuuf fayyummaa uummataa amansiisaa ta'e akka jiraatu akka qindeessaniif muudanii jiran. Yeroon kun yeroo barbaachisaadha. Yeroo itti waan guddaa yaannuuf ija jabinaan itti hojjennu ministirichi bilinkan kanaaf yuunaayitid isteetsi haala rakkisaa kanaaf deebii kennuuf ciminaan ni dhaabbatti jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii digdamii lama digdamii shanii soddomii tokko irratti. Wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa.